Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. iradiyo ijwi ry'amerika isamanira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shotweve ku metero cumi n'icenda no ku metero mirongo ibiri na zibiri mu rwanda mutwumvira kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ikaze makuru yo kuri no mugoroba mugiye gushikirizwa na jewe frederic nkunikije imiryango y'abatwa mirongo itatu n'umunani bo mu kigwati ca nyamitanga kiri ku mutumba nyabibuye wa komine butaganzwa mu ntara kayanza yo mu buraruko bw'uburundi irijukiye ibikorwa vyo kwiteza imbere turarima kijambere tukaronka umwimbu abanyeshuri bakarya aratwigisha kurima uburima bw'igikoni turaronka imboga imboga ntitwidoga
uyu ni umwe mu batwabo mu kayanza bakuye amaboko mu mpuzu bakijijukira imirimo ibateza imbere muri kongo abarwanyi bo mu rwi M23 urwanya ubutegetsi bwa leta ico gihugu barabandanya ibitero mu karere ka Masisi Amerika ishimangira ko ihagarikwa ingwano muri Ethiopia ribwirizwa kubahirizwa idonido y'amakuru yose ntihagira umuja ni mukanya aya makuru tuyatangurire ku rugendo rwa perezida wa afurika y'epfo ari mu bwongereza aho ibyo bihugu byose vyemeranije gufatanya mu bijanye n'ubuvuzi mugenzi wacu eugene mukankusi niwe adufitiye inkuru ubwongereza na afurika y'epfo uyu munsi byatangaje umugambi mushya w'ubufatanye mu by'ubuvuzi na siyansi ni ku munsi wa kabiri w'uruzinduko rw'umukuru w'igihugu perezida cyril ramaphosa i londres kuri uyu wa gatatu ubwongereza bwatangaje ubufatanye bushya mu bijyanye n'ubushakashatsi ubwo ramaphosa yarimo gusura ikigo cric kinini gikora ubushakashatsi mu by'ubuvuzi ku mugabane w'uburayi ramaphosa yari kumwe n'umwami charles n'umuvandimwe we edward banazengurukanye mu busitani buzafasha afurika y'epfo kubungabunga ibimera bitandukanye minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubwongereza james cleverly yavuze ko ubufatanye mu buryo butandukanye nko mu bijyanye no gukora inkingo n'ihindagurika ry'ibihe ibihugu byombi bizabyungukiramo perezida ramaphosa araza kubonana na minisitiri w'intebe rishi sunak uyu munsi kandi bari babe bari mu nama y'ubukungu hagati y'ubwongereza na afurika y'epfo baganira ibijyanye n'ubuhahirane n'ishoramari afurika y'epfo nicyo gihugu gihahirana n'ubwongereza kurusha ibindi byo ku mugabane wa afurika
urakoze eugeni umushikanje ajejwe imigenderanire ya amerika n'ayandi makungu anthony blinken yashimangiye ko guhagarika ingwano muri ethiopia bitegerezwa kubahirizwa n'inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu eugeni mukanguzi avugana kuri telefoni na minisitiri w'intebe wa ethiopia abiy ahmed ejo kuwa kabiri minisitiri blinken yashimangiye akamaro ko kubahiriza amasezerano yo guhagarika imirwano mu gihugu guverinoma n'ingabo z'intara ya tigiriya bumvikanyeho kugira ngo intambara ihagarare umuvugizi wa departoma ya leta muri amerika ned price mu butumwa yasomye yavuze ko departoma ya leta yibutsa akamaro ko guhita ubushyamirane buhagarara harimo gukura ingabo zose z'amahanga muri ethiopia no gufasha intwaro hasi ku ruhande rw'ingabo z'intara ya tigiriya
ikigo biovak ca afurika y'epfo cateye igikumu ku masezerano n'ikigo mpuzamakungu c'inkino international vaccine institute uh, yo gukora urukingo uh, urucandago rwa kolera turacari kumwe na mugenzi wacu jeni mukanguzi ayo masosiyete yabitangaje uyu munsi kuwa gatatu havuga ko urwo rukingo rutangwa mu kanwa rugenewe amasoko ya afurika n'ayahandi ku isi ubufatanye n'ikigo gifite icyicaro gikuru muri koreya y'epfo bugamije kongera umubare w'inkingo no gukemura ikibazo cy'ibura ryazo igihe habaye icyorezo korera n'indwara yica kandi ikwirakwira biciye mu kunywa amazi cyangwa se ibiribwa byandujwe n'umusarane w'umuntu uyirwaye ibyorezo by'iyo ndwara byibasiye ahanini imiryango ikennye idafite amazi meza na serivisi z'isuku harimo imisarane guhererekanya tekinoloji mu bijyanye n'urwo rukingo bizatangira mu kwezi kwa mbere k'umwaka utaha byitezwe ko inkingo zizatangira gutangwa ku rwego rw'igeragezwa mu mwaka wa bibiri na makumyabiri na kane mbere y'uko rubona uruhushya rw'abashinzwe inkingo imbere mu gihugu na mbere y'uko rwemerwa n'ishami rya oni ryita ku buzima wms amasezerano yo kuri uyu wa gatatu ashyigikiwe na miliyoni zirindwi z'amadolari azaturuka mu masosiyete welcome trust na fondasiyo bill and melinda gates mu cyiciro cya mbere cy'uyu mushinga ni amasezerano azafasha bivac kwagura ubushobozi bwayo mu bijyanye no gukora inkingo kuzipakira no kuzigeza ku masoko
Eh, turashimiye mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaje kudushikiriza aya makuru avugwa hirya no hino ku isi ayo makuru mushobora kandi no kuyasanga kuri adrese yacu wesitatu kaburungu radio yacu uh, kaburungu com uh, adrese za youtube yacu ni na instagram na facebook ni voa radio yacu mukanya turaja ku makuru yo mu karere ka afurika ibiyaga binini aya makuru tuyatanguye ku nama yeza kuba hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo uh, vincent biruta uh, umushikiranganji ajejwe imigenderanire yaserukiye umukuru w'igihugu cy'u rwanda uh, hamwe na uh, felix cisekedi uh, twara repubulika demokarasi ya kongo barahurira i rwanda kuri uyu wa gatatu mu nama yateguwe na mugenzi wabo jao lorenzo wa angola akaba n'umuhuza umuryango w'ubumwe bwa afurika ku kibazo cya kongo iyo nama ifite intumbero yo gusuzuma ikibazo cy'intambara ibera mu maja uh, ubuseruko bwa kongo iyo nama rero iritabirwa kandi na perezida w'urundi evariste ndayishimiye atwara uh, umuryango w'akarere ka afurika y'ubuseruko muri iki gihe hamwe na uhuru kenyatta umuhuza w'uyu muryango ku kibazo cya kongo ku rugamba haravugwa kandi agahengwe ku birindiro bitandukanye aho impande zombi zari zimaze iminsi zigwana bitekanije ko zigirana ibiganiro i nairobi mu mpera z'inondwe tukiri kandi ku gihugu cya kongo abarwanyi b'umurwi m23 barwanya leta y'icyo gihugu barabandanya iyo nkuru turaza kuyashikiriza mu kanya ariko ubu tugiye kubashikiriza indi nkuru ivuga ko ivuga ku rubanza rwa kabuga felicien rubandanya irahe ku muri sentare mpuzamakungu akaba rero iyo nkuru twayiteguriwe na mugenzi wacu temistokle mutijima iburanisha rya none ryongeye kwiharirwa n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya kabu zeru gatatu kabiri watangiye gutanga ubuhamya bwe mu cyumweru gishize ni ibibazo byibanza ahanini ku ruhare rwa radiyo rtrm uyu mutangabuhamya yemeza ko ari iya kabuga mu icwa ry'abatutsi mu gihe jenoside yabaga mu rwanda mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane kabu zeru gatatu kabiri yabwiye urukiko ko nyuma y'urupfu rw'uwari perezida yuvenali habyarimana ku itariki ya gatandatu y'ukwa kane mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane ibiganiro rtrm yatambutsaga byarushijeho kubiba urwango n'urugomo byibasira abatutsi avuga ko iyo radiyo yatangazaga ko perezida habyarimana yishwe n'inyenzi inkotanyi z'abatutsi bityo bagomba gushakishwa bakaryozwa icyo cyaha bakoze uyu mutangabuhamya wumvikana nk'uwahoze mu nzego z'ubutegetsi za mbere ya jenoside yabwiye urukiko ko abanyamakuru kantano habimana na philippe mbirizi ba rtrm bamubwiye ko kabuga feliciyani yabahaye amabwiriza yo kujya barangira abasirikare n'interahamwe aho abatutsi bihishe umushinjacyaha yamubajije niba abo banyamakuru bombi baba baramubwiye igihe kabuga feliciyani yabahereye ayo mabwiriza kabu zeru gatatu kabiri yasubije ko abo banyamakuru bamubwiye ko amabwiriza bayahawe ubwo kabuga yabasuraga ku biro bya rtrm umucamanza Ayn Bonomi yabajije umutangabuhamya kugaragaza igihe ayo mabwiriza yatangiwe nawe asubiza ko hari ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa kane mu igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na kane umunsi uyu kabu zeru gatatu kabiri yemeza ko yaboneyeho kabuga ku biro bya radiyo rtrm uyu mutangabuhamya agashimangira ko ayo mabwiriza yakabuga ku banyamakuru ariyo yagendeweho baranga ahantu hatandukanye mu mujyi wa kigali haje kwicirwa abatutsi babaga bahahungiye aho akavugamo ku musigiti wahazwi nko kwa kadafi i nyamirambo kuri kiliziya ya senti famiye no muri saint paul hose ho muri kigali kabu zeru gatatu kabiri kandi yanavuze ko hari imodoka ya tagisi yahagaritswe n'interahamwe kuri bariyeri y'ahazwi nko kurona tarakomu mu mujyi wa kigali nyuma y'aho rtrm itangarije ko itwaye inyenzi zishaka gucengera rwagati mu mujyi uyu akavuga ko abari bayirimo yaba abatutsi yewe n'abahutu bo mu mashyaka ataravugaga rumwe n'ubutegetsi bose biciwe kuri iyi bariyeri uretse abasore babiri b'abajandarume bashoboye gutoroka bakiruka umushinjacyaha yamubajije uko yamenye amakuru y'igitero cyagabwe kuri iyo modoka kabu zeru gatatu kabiri asubiza ko hari abantu atibuka amazina bagiye kumureba iwe bakamubwira ibyabaye n'uko byagenze abajijwe uruhare rwa rtrm n'ibiganiro yatambutsaga mu bwicanyi bw'abatutsi umutangabuhamya kabu zeru gatatu kabiri yasubije ko iyo radiyo yagize uruhare runini mu bwicanyi bwabaye mu rwanda avuga ko hari abantu benshi bagiye bicwa biturutse ku biganiro byatangajwe na rtrm mu magambo y'uyu mutangabuhamya iyo rtrm itaza kubaho abantu benshi bari kurokoka umutangabuhamya kandi yabajijwe ku musanzu avuga ko kabuga yahaye interahamwe n'ishyaka mrnd ryari ku butegetsi kuri iyi ngingo kabu zeru gatatu kabiri yasubije ko kabuga yatanze imisanzu inyuranye irimo aho gukorera ibiribwa n'ibikoresho imodoka zatwaraga ibyo biribwa n'ibikoresho zikanifashishwa mu ngendo zakorwaga n'interahamwe yewe yanatanze n'amafaranga kuho gukorera umutangabuhamya yabwira urukiko ko inyubako ya kabuga yo ku muhima mu mujyi wa kigali ariyo yakorerwagamo n'ishyaka mrnd ndetse n'umutwe w'interahamwe ari naho wabikaga intwaro ndetse ko ubwe yabonye ubugira kabiri interahamwe zihigishirizwa gukoresha imbunda ku kijyanye n'inkunga y'amafaranga kabu zeru gatatu kabiri yabwira urukiko ko yabonye kabuga atanga mverope irimo sheki ya banki y'amafaranga atamenye umubare ibyo ngo byabereye muri mitingi y'ishyaka mrnd yari yabereye kuri sitade amahoro i remera mu mujyi wa kigali mu kwa kabiri k'igihumbi magana cyenda mirongo cyenda na gatatu umutangabuhamya akavuga ko muri iyo nama matayo ngirumpatse wari umunyamabanga mukuru wa mrnd yashishikarije abanyemari gutanga umusanzu w'amafaranga kabuga akaba ari mu bayatanze icyo gihe iburanisha rya none ryarangiranye n'ibibazo by'ubushinjacyaha ku mutangabuhamya wabwo kabu zeru gatatu kabiri kuri uyu wa kane akaba ari bwo bwunganizi bwa kabuga buza guhata ibibazo uyu mutangabuhamya hagati aho mu gutangira iburanisha rya none umucamanza ane bonomi ukuriye inteko iburanisha yari yamenyesheje ko harimo gutegurwa uko kumvira abatangabuhamya yarusha byarangira mbere y'ikiruhuko cy'ubucamanza cyo mu kwezi gutaha kwa cumi n'abiri abatangabuhamya ba nyuma y'icyo gihe bakaba bazatangira ubuhamya bwabo ku ikoranabuhanga rya videwo konferanse bari i kigali mu rwanda gusa yongeraho ko gutegura ibijyanye n'icyo gikorwa n'aho kizabera bishobora kuzafata icyumweru nta buranisha riba bityo ko mu rwego rwo kwirinda idindira ry'urubanza hari abatangabuhamya batatu mu bari bemerewe kuzabutangira i kigali bazimurirwa i arusha mu gihe umwanya waba ubonetse mu kwezi gutaha kwa cumi n'abiri
dukubitire mu burundi aho imiryango y'abatwa mirongo itatu n'umunani mu kigwati ca nyamitanga kiri ku mutumba nyabibuye wa komine butaganzwa mu ntara kayanza yo mu buraruko bw'uburundi ijujukiye ibikorwa byo kwiteza imbere ni mu gihe abandi bo ku yindi mitumba batunzwe no gusabiriza ni inkuru ijwi ry'amerika uh, ifatanije n'abakunzi bayo mu burundi tugiye gushikirizwa na mugenzi wacu thierry iva tiyariva ndayishimiye
iruhande y'umwuga wo kubumba wamye batunze kuva kera na rindi iyo miryango y'abatwa yo ku mutumba nyabibuye mu kigwate ca nyamitanga iramaze imyaka ibiri yigira inama yo kurimira hamwe babwiye abakunzi b'ijwi ry'amerika ko imbere y'aho buri muryango warimira mu karima kawo ukimbura intica ntikize y'ibigori uno munsi umwimbu baronka ushimishije nka jewe nari ifise ahantu hato cane nta biro mirongo umunani vy'ibigori nigera ndonka ubwa mbere ngize ibiro vyinshi vy'ibigori nagira ibiro bibiri nibyo nasanga nakuye mu murima wose umuntu iyo arimye kijambere neza nk'uko yabitwigishije muri uwo mwaka nararose ibiro by'ibigori ijana mirongo indwi turarima kijambere tukaronka umwimbu abanyeshuri bakarya aratwigisha kuri mu burima bw'igikoni turaronka imboga imboga ntitwidoga abo batwe b'inyamitanga ubu baba mu nzu za kijambere zisakaje amabati bakesha iryo terambere ishingiro ry'ababatisita ribicishije mu mugambi uri gushigwa mu ngiro n'intumwa yaryo azwi ku izina rya nzomukunda siriyake nzomukunda yabwiye abakunzi b'ijwi rya amerika amerika icatumye iryo shengero ry'ababatisite ryiyumvira kuzamura abo barundi bantawonikora bwa mbere abantu bo ngaha ntibari bafise amazi yo kunywa meza twaciye twihutira kugira tubanze tubarose amazi meza bashobora kunywa tukiza muri uwo mwaka wa bibiri na mirongo ibiri kwivuza byari ibintu byari bigoranye rero umugambi warashoboye guhereza umuryango wose uri ngaha ikarata yo kwivurizako ikindi cyari kijyanye n'uburaro abana babo bahora ari ba ntawe nikora baraja kwiga nk'abandi naha ishengero ry'ababatisita ryabigizemo uruhara mu kiganiro na bamwe mu bakunzi b'ijwi ry'amerika ababanyi b'ico kigwati c'abatwa ca nyamitanga bavuga ko barima bakimbura ni nyuma y'aho bijukiye uburimyi bakimbura ibibabeshaho batarindiriye gufashwa bigirimana salomo ni umwe muri abo kera na kera umugambi utaraza baratwiba cyane nta muntu yatera ikintu ngo gisorome mugabo ubu barahindutse barahindutse rwose kuko ubu nteye umwumbati uramara umwaka nkaza kuwusarura atangorane ubu ndabona yuko aho ujya mugambi uziye ni ukuri ibintu bimeze neza ubu ubusuma bwaragabanutse musitanteri wa komine butaganzwa nawe nyene arashima ko iyo miryango yabo biyita abasangwa butaka imaze gutahura ko itogumize yinze musitanteri janvier kanyana afatira ku mwimbu iyo miryango yarose mwiyimbura riheze Eh, mfatiye nko kwirima rishize barasaruye amatoma atari make y'ibigori O, iyo ntambwe bagezeko ni intambwe iriko iratuma imibano imera neza kuko iyo batakoze uca usanga haba ubusuma bwinshi bageze ku rugero rurerure eh, noneho twagize n'amahirwe baca baronka n'ishirahamwe ry'ababatisite riba- ribashigikira kuko abenshi n'abakristo bo mw'iryo shengero barabaherekeza rero mu- mu- mw'uko kurima barabaherekeza mu kubaronsa imbuto barabaherekeza mu kubafasha kurondera umwavu w'i- w'ikizungu kuko uw'ikirundi wowo basanga bawifitiye hajya baturira zirya nkono urya mwavu urya- irya minyota ni umwavu mwiza cane usanga umera rwose mu kiganiro yahaye abakunzi b'ijwi ry'amerika janvier kanyana ahamagarira abahurikiye mu mashyirahamwe atandukanye gufasha abatishoboye na cane cane mu kubahimiriza kwitabira ibikorwa byo kwiteza imbere ahamagarira kandi abandi batwa bo mu yindi mihingo yo muri komine arongoye gufatira akarorero kuri bene wabo bo mu kigwate ca nyamitanga bakavavanura n'ingeso yo kwama bateza amaboko amakuru abakunzi b'ijwi ry'amerika bakesha abegereye ibiro bya buramatari w'intara ya kayanza akavuga ko abenshi mu basegerereza ku mugwa mukuru wayo ari abo mu bwoko bw'abatwa ayo makuru akavuga ko mu ntwaro no mu gipolisi babandanya gushira mu ngiro umugambi wa leta wo gusubiza abo basegerereza mu miryango baje bavamwo kugira ngo bafatanye n'abandi mu migambi yo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu
nk'uko mubyumvise ni cya gihe cyo kubashikiriza amakuru ajyanye n'inkino mpuzamakungu eh, ihiganwa ry'igikombe cy'isi yose mu mupira w'amaguru eh, ko kibera i Qatar turi kumwe na mugenzi wacu edi rwema yakurikiranye cyane rwose akurikirana izo nkino edi uraho
wiriwe neza frederike mwiriwe neza urashaka kutubwira ibintu bikuru bikuru inkino zakinwe uyu munsi n'izihe izihaba zikina mu mwanya uri imbere n'izihe urakoze cyane frederike ubu turi ku munsi wa kane w'irushanwa ry'igikombe cy'isi uyu munsi hakaba harimo gukinwa imikino yo mu matsinda e na f ubu ngubu tuvugana ikipe ya esipanye irimo irahura na costa rica kugeza kuri uyu munota wa cumi n'umunani ikipe ya esipanye ikaba iri imbere n'igitego kimwe ku busa muri iryo tsinda nyine rya e twababwira ko mu kanya gashize ikipe y'ubuyapani yatunguye abantu benshi ikaba yatsinze ikigugu ubudage ibitego bibiri kuri kimwe ikipe y'ubudage iri mu makipe yahabwaga amahirwe menshi yo kuzatsinda iki gikombe ariko ikaba yatunguwe cyane n'ubuyapani twakwibutsa kandi ko ubudage bumaze gutsinda iki gikombe inshuro enye zose naho mu itsinda f mu gitondo umukino wabanjirije iyindi wahuje ikipe ya croatia na maroc maroc iri mu makipe atanu ahagarariye umugabane wa afurika uyu mukino ukaba warangiye ari ubusa ku busa naho mu kanya guhera isaa tatu z'ijoro ku isaha y'i kigali mu rwanda n'i bujumbura n'u burundi ruraba rwambikanye hagati y'ikipe y'ububirigi n'ikipe ya canada ikipe ya canada ikaba yari imaze imyaka hafi mirongo itatu n'itandatu idakandagira mu gikombe cy'isi frederic urakoze cyane rwose edi rwema kuri aya makuru mashasha
urakoze nawe
tubibutse inshuti mwese ko muri kumwe babandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'amerika isameranira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda reka aya makuru yacu ibiganiro byacu tubibandanirize ku kiganiro bungabunga ubuzima mutegurirwa mukongera mugashikirizwa na mugenzi wacu eugene mukanguzi itera umwuma impiswi kandi ishobora kwica ni indwara ya korera kandi irimo gukwirakwira ku isi nyuma y'imyaka umubare w'abarwara korera ugabanutse iyi ndwara ituruka ku mazi yanduye yongeye kwaduka muri uyu mwaka ushize nk'uko ishami rya oni ryita ku buzima wms ibivuga korera ni indwara yandura cyane ifata abana n'abantu bakuru ibimenyetso byayo bikaba bishobora kuboneka hagati y'amasaha cumi n'abiri n'iminsi itanu nyuma yo kunywa amazi yanduye cyangwa se kurya ibiribwa byanduye inzobere zivuga ko korera ishobora kwirindwa hakozwe ku buryo abantu babona amazi asukuye n'ibyangombwa by'ibanze by'isuku n'imisarane ariko abatuye isi bararenga miliyari imwe na miliyoni magana arindwi ntibafite serivisi z'ibanze z'isuku nk'imisarane yabo bwite abayobozi bashinzwe ubuzima bararwana guhagarika icyorezo cya korera kirimo gukwirakwira ku isi kwiyongera k'umubare w'abarwayi byatumye hahindurwa uburyo inkingo zatangwaga
kenya yiyongereye ku bihugu biheruka gutangaza ko byadutsemo icyorezo cya korera abategetsi bashinzwe ubuzima muri icyo gihugu batangaje ko hamaze kugaragara abantu mirongo itandatu n'umwe banduye iyi ndwara mu bice bitandatu birimo n'umurwa mukuru Nairobi ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima riravuga ko kuva mu kwezi kwa mbere k'uyu mwaka ibihugu bigera kuri makumyabiri n'icyenda byagaragayemo iki cyorezo birimo cumi na bitatu bitari byagaragayemo umwaka ushize inzobere zivuga ko ubwandu bwa korera bwiyongereye cyane ku isi yose muri uyu mwaka cyane cyane mu bice byazahajwe n'ubukene n'intambara with climate change and the warming of certain uh, water uh, places and, and, and um, deltas in the world.
hamwe n'ihindagurika ry'ibihe n'ubushyuhe bukabije muri bimwe mu bice birangwamo amazi no mu bitwa byo mu isi tubona ko udukoko twororoka vuba cyane iyi akaba ari nayo mpamvu tubona ubwandu bwiyongereye muri bimwe mu bice by'isi kandi nibwira ko ari nayo mpamvu ari ikintu cy'ingenzi gufata korera nk'ikibazo cyugarije isi kuko hamwe n'ihindagurika ry'ibihe tuzi ko n'ibindi bice bishobora kwadukamo korera ikindi ni uko ari ingenzi gusobanukirwa ko tubashije gukumira korera ntihinduke icyorezo mu bice igaragaramo bidukikije tuzaba dufite uburyo bwo kugenzura ingaruka zayo kugenzura ingaruka zayo kugenzura ingaruka zayo kugenzura korera ni indwara y'impiswi ikabije ishobora gutera umwuma wahitana uyirwaye ikwirakwira binyuze mu kurya ibiryo cyangwa kunywa amazi birimo bagiteri zitera korera abategetsi bashinzwe ubuzima muri kameruni bavuga ko abarwayi ba korera babarirwa mu magana menshi bagaragaye mu karere k'umupaka w'amajyaruguru icyo gihugu gihana na nigeria aho abagera kuri cumi na barindwi bamaze guhitanwa n'iyo ndwara icyorezo cy'iyo ndwara cyadutse muri Malawi kigakwira mu turere makumyabiri na tubiri cyahitanye abagera ku ijana ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima wems ryagaragaje ubuke bwa doze z'urukingo rwayo ibyatumye hahindurwa ingamba by'agateganyo hakajya hatangwa doze imwe
since 2013 WHO, UNICEF, Med...
kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatatu OMS, UNICEF, umuryango w'abaganga batagira imipaka n'umuryango mpuzamahanga utabara imbabare wa Croix Rouge na Croissant Rouge bafatanyije gucunga ububiko bw'inkingo za korera ku isi. Icyakora inkubiri y'iki cyorezo iriho irashyira igitutu kitarabaho kuri ubu bubiko. Ku bw'ibyo iyi miryango uko ari ine yafashe umwanzuro wo guhagarika itangwa rya doze ebyiri ahubwo hakajya hatangwa doze imwe ku muntu kugira ngo abantu benshi bishoboka babashe kubona nibura ubwirinzi ku nkingo nkeya zihari gahunda ya doze imwe yagaragaje umusaruro ku byorezo biheruka nubwo igihe ubwirinzi bw'umubiri bumara ari gito imiryango nterankunga kandi irimo gutanga impuruza ku bwiyongere bw'iki cyorezo muri hayiti aho abarenga magana atandatu bakekwaho kuyandura cyangwa bamaze kuyandura mu karere gakikije umurwa mukuru port au prince abantu benshi kandi banduye iyi ndwara abandi irabahitana mu bihugu nka siriya na libani ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku buzima rivuga ko miliyoni nkeya za doze z'inkingo arizo zisigaye mbere y'uko uyu mwaka urangira ku ruhande rumwe bitewe n'ubuke bw'inganda zizikora
muganga samusadene abdulahi uri ku bitaro bikuru by'igihugu cya nigeria abuja aratubwira ibindi ku ndwara ya korera it is an acute bacterial infection in the sense that it's, a, it's caused by bacteria ni indwara ikomeye mu ziterwa na bagiteri kandi ni indwara y'impiswi ikabije ifata igihe gito hagati yo kuyandura no kwigaragaza kw'ibimenyetso bituma yandura cyane ishobora kugaragara nyuma y'amasaha cumi n'abiri uyanduye rero ni ukuvuga ko mu masaha cumi n'abiri kugeza ku minsi itanu muri rusange ni ukuva ku munsi umwe kugera kuri ibiri indi mpamvu yandura cyane ni uko yifitemo mu turemangingo fatizo twayo ibituma yiyomeka ku tunyangingo two murura ibyo bigatuma yororoka kugera mu mamiliyoni kandi rero iyo yororokeye murura ibasha gusohoka mu mubiri hanyuma abandi bantu bakayandura wenda binyuze mu kwegerana n'uyirwaye cyangwa se kugira aho bahurira n'umwanda we ikunze gutura mu mazi mu biribwa kandi ubu turimo kugira imyuzure myinshi urugero abantu ubu barimo kuyandura hano muri pakisitani hamwe no mu bindi bihugu birimo guhura n'imyuzure ishobora kandi kwandura mu duce turimo ingorane nko mu nkambi z'impunzi cyangwa mu duce turangwamo ubucucike bukabije hari ubundi buryo ibi twabivugamo iki gihe cy'icyorezo ntekereza ko cyatangiye kuva mu ntangiriro z'ukwezi kwa cyenda kugeza mu ntangiriro z'ukwa cumi dutegereje itangazwa ritaha ry'amakuru yizewe ariko buri gihe imibare yagiye igaragaza ubwiyongere bugera kuri mirongo ine na kabiri ku ijana ugereranije n'ukwezi kwabaga kwabanje bivuze ko turimo kubona ubwandu bushya bwiyongera wenda byaba biterwa n'imyuzure kuko muri icyo gihe cyayo nibwo itangira kwigaragaza cyane iyo yadutse kugaragara hakiri kare nirwo rufunguzo menya uko yigaragaza hanyuma ujye kuri laboratwari wisuzumishe bemeze niba ari korera cyangwa atariyo hakurikiraho gufata imiti yivura ya serumu nka za serumu za iv by'umwihariko hari uwitwa dayike solution wakorewe abarwayi bakorera ariko mu gihe uwo utabonetse ukunze gukoreshwa kenshi kandi uboneka cyane ni ringazi lekiteyiti
ishami rya oni ryita ku mpunzi hcr rirasaba inkunga yihutirwa ku rwego mpuzamahanga yo kurwanya icyorezo cya korera mu mpunzi ziri mu gihugu cya kameruni hcr ivuga ko hakenewe amadolari y'abanyamerika agera ku bihumbi magana abiri mirongo itanu kugira ngo hongerwe ibikorwa byo kubona amazi asukuye kuvugurura uburyo mu nkambi hajugunywa imyanda n'ibindi twavuganye na olivier ber uhagarariye hcr muri kameruni What we are doing also is uh, to sensitize uh, refugees about waste management and the importance.
icyo turimo gukora ni ubukangurambaga mu mpunzi ku byerekeranye n'imicungire y'imyanda ndetse n'akamaro ko gukoresha ubwiherero mu gihe buhari dufite icyuho cy'ubwiherero magana cyenda urabizi ko dufite inkambi y'impunzi yari yubakiwe kwakira abantu batarenze ibihumbi makumyabiri ariko twaje kugira abagera ku bihumbi mirongo itatu ubu bwo tugeze ku bagera ku bihumbi mirongo irindwi na bitanu kandi ingengo y'imari yo iracyari ya yindi twakoreshaga mu myaka itanu ishize tugifite impunzi ibihumbi mirongo itatu rero biratugoye cyane kubasha kubona ibyankenerwa ku mpunzi zambuka umupaka haba mu biribwa ubuvuzi uburezi n'ibindi icyo turimo kugerageza gukora ni ubuvugizi kugira ngo imiryango nterankunga ibone amikoro kuko urabizi impunzi aha zihamaze igihe atari iziva muri nigeria gusa ahubwo n'iziva muri santara afurika biragoye cyane kubona inkunga y'ubutabazi ku bibazo by'impunzi bimaze igihe kirekire indi ngorane ni uko muri aka karere usanga hari impunzi ziri mu bice byitaruye cyane ahantu hataboneka iterambere rero duhanganye n'ibibazo by'iterambere tutabasha gukemura kugira ngo ubashe guhangana na korera mu buryo buboneye icyo nabonye mu bunararibonye bwanjye ni uko ukeneye uruhererekane rw'ibintu bitandukanye ingano y'ubwiherero ingano y'imiti ingano y'amavomo y'amazi asukuye uburyo bw'imicungire y'imyanda hamwe n'ubukangurambaga kuri ibyo bintu byose rero icyo dukeneye ni ugukora ibishoboka byose buri kimwe muri ibyo kikabonerwa umuti hanyuma kandi tukaba twashaka nibura doze imwe y'urukingo kubera ko ufite amazi meza impunzi zikamenya ko mu gihe bishoboka zigomba gukoresha ubwiherero kuko uba ufite buhagije ukagira n'abakozi b'urwego rw'ubuvuzi bahagije ibintu
turashimiye badushikirije ikiganiro bungabunga ubuzima nshuti mwese mukundi radiyo hejuru ry'amerika ibiganiro twateguriye muri aka kanya bigaruke ngaha turashimiye enjeniyeri cornelius tukaba dushimiye kandi na nadia taha yadufashe kwegeranya ibiganiro turabashimiye mwese mugire amahoro n'umugoroba mwiza